iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti turi kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo witabye imana muri iki cyumweru dusoza yashyinguwe i kigali mu rwanda kuri uyu wa gatandatu kuri paruwasi gatolika ya ndera niho habereye amasengesho yo kumuherekeza andi masengesho yabereye i buruseli mu bubirigi aho kizito yakunze kuba igihe kitari gito umuhango wo kumusezera waranzwe n'amagambo arata ibigwi n'ubutwari bye ku bavandimwe aho babanye mu bundi buzima n'abakristu muri rusange mu kanya turakira umwe mu nshuti ze za hafi kugira ngo atubwire uwo kizita ari we uko babanye n'uko azamwibuka ariko mbere yaho reka dusabe eric bagira ubusa atubwire uko byari bimeze ubwo kizito mihigo yashyingurwaga ku munsi wa gatandatu
twizere ko urukundo ibyabo bitazigera bigira ijambo rya nyuma
zimwe mu ndirimbo z'umuhanzi Kizito Mihigo zacurangwaga mu rwo kwa Nyinumubyara i Kanombe mu mujyi wa Kigali harimo umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi w'icyamamare mu marira intimba n'agahinda abakirisitu bacishagamo n'amasengesho asabira Kizito Mihigo iruhuko ridashira twongere umwami w'abana amashyi kuko yahaye kizito icyicaro n'ijuru ishobora kuba jambo ari kumwe n'abamarayika kuri paruwasi gatolika ya ndera niho habereye igitambo cya ukarisitiya giherekeza gikirisitu umuhanzi kizito mihigo imbaga yari yakubise kiliziya yuzuye abandi banyagirirwa ku mbaraza umuhango wo gusezera kuri uyu muhanzi waranzwe n'amagambo arata ibigwi n'ubutwari bya kizito mihigo ku bavandimwe abo babanye mu bundi buzima n'abakirisitu muri rusange ni umuhango padiri yavuze ko bamwe bari batangiye gucira urubanza kizito mihigo ko atagaherekejwe bya gikirisitu kubera uburyo urupfu rwe rwamenyekanyemo ariko padiri yabibukije ko kiliziya ari umubyeyi kandi ko atari umwanya wo guca imanza uyu munsi rero ni umunsi wo gutuza si umunsi wo guca imanza si umwanya wo kujya impaka z'urudaca ni umwanya wo kwegerana ni umwanya wo gusenga ni umwanya wo kwihanganishanya bamwe ku bandi kuko twese turashavuye ariko by'umwihariko umubyeyi n'abavandimwe ba kizito mihigo nyina umubyara madame plasidi ribagiza yashimye ababatabaye n'ababafashije mu bundi buryo abasaba kumurekera rurema yamwisubije yamwishubije tukimukunze tukimushaka n'ikimenyimenyi namwe muteraniye hano murabigaragaza ndongera gushima imana kandi kuba imwishubije akaba ari nayo mpamvu namwe mbasaba ngo abamukunda mwese nimumurekure nanjye namurekure namuhaye imana twe kwisubiraho biratubohora madame yiribagiza kandi yibukije ko kizito mihigo mu gihe yari amaze ku isi yaranzwe n'ibikorwa by'urukundo no kwimika imbabazi mu mitima ya rubanda asaba n'abasigaye ko byaba uko twese yari yaradushishikarije gusaba imbabazi no kuzitanga akadushishikariza urukundo none nagira ngo guhera uyu munsi kuri iyi tariki nk'abantu b'abakristo twabatijwe tugerageze gutera intambwe y'urwo rukundo no gusaba imbabazi umwe mu banyeshuri bigaga muri seminari zo hanze avuga mu izina rya bagenzi be yavuze ko kizito mihigo hanze yo kubatoza ibikorwa bya kimuntu yanabafashaga mu bushobozi yari afite kizito mihigo umubyeyi wacu ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri cyane cyane mu gikorwa cy'urukundo wadukoreraga kuba wadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe itike y'indege umunyamakuru bwana john williams intwari yari inshuti y'akadasohoka ku muhanzi kizito mihigo yabwiye ijwi rya amerika ku isi hombye intwari ni igihombo gikomeye simbivuze kuba mbuze inshuti ariko bye mu magambo magufi navuga ko ari sosiyete ari abavandimwe n'inshuti ari igihugu ari afurika ari isi bivuze umuntu w'ingenzi umuntu w'intwari umuhanga umunyakuri umunyamahoro kizito mihigo umuhanzi w'icyamamare mu rwanda ku munsi wo kumusezeraho abahanzi bagenzi be basaga n'abadahari hagaragaye abagera muri bane barangajwe imbere n'umuhanzi w'icyamamare mu njyana yo hambere bwana jean batiste byumvuhoro w'i buruseli mu bubirigi ku muhanzi bwana aimable karasira akavuga ko ntawe yarenganya mu bataherekeje kizito mihigo akabibumbira mu cyo yise mu nyangire mu nyangire ni ukuvuga iyo umuntu agiranye ikibazo n'inzego zikomeye niba bavuze ko wari ugiye kugirana ikibazo n'umukuru w'igihugu ikintu bitanga nta kindi abandi bantu nubwo bagukunda nubwo babona ko harimo ibinyoma cyangwa bakabiduta baranga bakigira ku ruhare kuko wakubona nk'umuhanzi ujemo kano kanya akarikiraro yakuze mu ibitaramo urumva so njye ntabwo nabarenganya ngewe nuko narenze ibyo bintu ndavuga reka nze n'ubundi nta n'ikindi kintu ntegereje ngewe mpamvu naje nk'aha n'ibya biri mu inkoni ikubise mu cyeba kizito iyo imubayeho turabibona kandi ni umuntu utaravugaga ubuze twebwe tuvuga bizagenda gutya kandi ni ibintu bitewe n'intimba sinzi uko nabikubwira bino bintu n'igihe wibaza niba imana ikibaho ese imana iba mu rwanda cyangwa ntabwo ikibaho niba iriho niyigaragaze izahorere icyatumye cyose kizito mihigo abura ubuzima muri uyu muhango kandi kizito mihigo wigeze kuba afatwa n'ubutegetsi nk'umuhanzi w'ibihe byose nta mutegetsi n'umwe wagaragaye mu bamuherekeje ahubwo bamwe muri bo ku mbuga nkoranyambaga barahabwa urw'amenyo kubera amwe mu magambo afatwa nko gushinyaguranya nyakwigendera nta n'urwego rw'umutekano ruzwi rwahagaragaye muri uyu muhango ni mu gihe urupfu rwe rwatangajwe kuri uyu wa mbere ari mu maboko y'inzego z'umutekano bivuga ko yiyahuye ni ingingo ikomeje kutavugwaho rumwe haba mu matsinda y'abantu ndetse no ku mbuga nkoranyambaga hari n'inkuru ziri gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga ko intandaro y'urupfu rwari indirimbo yise igisobanuro cy'urupfu amakuru acicikana akavuga ko ubutegetsi butayishimiye jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagize abandi bantu n'abababaye bazizurwa jenoside imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yo ikomeje kotsa igitutu ubutegetsi bw'i kigali ngo habe iperereza ryigenga rigaragaza icyateye urupfu rwa kizito mihigo kizito mihigo apfuye afite imyaka mirongo itatu n'umunani eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali arakoze eric bagira ubusa watubwiraga uko byari byifashe ubwo umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo witabye imana muri cyumweru dusoza yashingurwaga i kigali mu rwanda kuri telefoni nk'uko nari mbabwiye mu kanya turi kumwe na bamwe mu bantu b'inshuti za kizito muhigo reka nakire bwana john williams ntwari mbanze mbihanganishe kubwo kubura uwo muhanzi wari inshuti yanyu bwana ntwari
murakoze cyane edi yego hanyuma mu magambo make cyane ushobora gutangira utubwira kizito mihigo umubano wawe nawe wari umeze ute mwamenyanye ryari ese ubwo bucuti bwanyu bumaze igihe kingana iki
icyo navuga kuri kizito mihigo ninjya kuvuga ku mubano cyangwa ubucuti bwanjye nawe ntabwo ari ibintu bihambaye mu buryo bwihariye budasanzwe ahubwo twamenyaniye ubwo umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri nari gikora umwuga w'itangazamakuru ubwo nawukoraga hari inkuru yajyaga atangaza ku byabaye ku bikorwa bye ku buhanzi bwe rimwe nza kwandika ibintu arampamagara ati ko ibintu wanditse mbona birimo inganzo birimo gusiga uri umuhanzi kuva uwo munsi tangira kujya tuganira ibintu binyuranye turamenyana noneho tuva mu bijyanye no kumenyana gusa mu mugabo w'itangazamakuru njye nakoraga icyo gihe we ari umuhanzi hazaho kumenyana mu buzima busanzwe tugahura kenshi tunaganira ibindi
iyo mico yihariye uwamubonyeho ni nk'iyi
nk'uko n'umuntu witambutse nigeze kwikomozaho ha- yari yari umugabo ufite ubwenge ubwenge mvuga aha ngaha ni ubushishozi ni ugutekereza kure kureba akamenya gusesengura kandi ibyo akoze akabikora mu buryo bwimbitse nko mu myandikire ye y'indirimbo mu mitekerereze no mu biganiro bye wumva ko ari umuntu ujya kure kure y'ibigaragara atari ureba hasi gusa bajya bavuga ngo abaswa bare- ngo abanyabwenge bareba imizi y'igiti mu gihe abaswa bareba amababi- amababi gusa simvuze ko abandi ari abaswa ariko we ntabwo yari umuntu ureba gusa ikigaragarira amaso ahubwo ajyaga no hirya yacyo Mm. Ah, umwe mu bantu twumvishe muri iyo nkuru ya eric bagira ubusa yagize ati kizito yari umuntu ucecetse cyane ese nawe niko wabibonaga mu micecekere ye nibwo ah, yashoboraga gutekereza agahanga ah, agahimba ah, ah, ibyo yahimbye byose abantu benshi bamwibukiraho cyangwa se nibwo niyo yari kamere ye
Eh, mu bwenge navugaga afite harimo n'ubuhanga ariko ubwo bi- bijyana kenshi n'ubukerebuke ariko siko buri gihe umuntu agira ate ahubuka we yari umuntu ugenda buke bitavuze inyanda yari umuntu ugenda buke ikintu nta- yakoraga ntabwo yakibukiraga bivuga ko no mu myandikire ye no mu miganire ye no mu byemezo bye yabanzaga agafata umwanya ndetse n'ubwo nabonye hari abantu bagenda bandika bamusabya ngo ntiyumvaga inama ki umuntu wagishaga inama cyane kandi wakundaga kugirwa inama niyo yaba atayisabye rero uguceceka kwe ni uko ati ijambo ry'ikinyarwanda ritari ryiza cyane ntiyidumbukizaga mu bintu ahubwo yari umuntu ukora ibintu yateguye agenzemo buke akabishyira ahabona yabitekerejeho kandi yabihaye umurongo uhamye ni icyo gituma benshi bavuga ko acecetse ntabwo akunda kugaragara mu isahinda cyangwa yitereye mu bintu byose Mm. Ah, mu buzima bwe yakundaga iki
mu bijyanye n'ubu ni yakundaga umutuzo mu byo twari tuganira mbere ati akunda ahantu hari umutuzo akunda ahantu hari amahoro ndetse ibyo nabivuga nawe muri uwo mwaka nakoreraga bibiri na cumi na kabiri ubwo na cumi na gatatu aho ngaho aho yakoreraga hariya kuri Christi- santire kirisitisi avuga atanu nk'aha ngaha nubwo ndi muri kigali mbasa n'uri kure yayo n'uri hanze yayo ntarwaserera zose mba numva azi iburyo n'ibumoso akunda umutuzo agakunda amahoro
ni umwe mu baririmbyi bake ah, abanyarwanda bavuga ko yagaragaje ubuhanga ah, mu bijyanye n'ibyo yakoraga cyane cyane ibijyanye n'ubuhanzi nkawe nk'umuntu mwaganiraga cyane ibyo bintu abikomora he
ubuhanga n'ubuhanzi mbere na mbere ni impano we iyo muganira yivugira ko abikomora ku mana ariko agakunda cyane cyane n'abantu bafite nabo ubuhanga muri bo cyangwa ubuhanzi abikomora ku ni impano yifitiye kuko nta hantu yigeze ambwira ko mu miryango ye harimo abantu basanzwe ari abasizi cyangwa babaha- b'abahanzi bahanitse wenda ababanye nawe mu by'amateka bashobora kuba hari icyo babiziho ariko we nta hantu yigeze abigaragaza ni impano afite ariko yakongeraho ko noneho yabaye umucuranzi w'umuhanga burya iyo ufite impano y'ubusizi kuko mu myandikire ye ntabwo yandikaga ibintu bihutiye gusa yandikaga ibintu bifite umujyo bifite injyana bifite icyerekezo ndetse birimo inganzo isaba ko kugira ngo uyumve kenshi ubanza gusesengura noneho hakwitaho n'impano yo gucuranga yari afite dore ko nakubwiye ko twa bibiri na cumi na kabiri uwo mwaka uretse n'ibyo by'inkuru nanyarukiye kuri ofisi ye rimwe mutegereje ari kuri telefone batari kuri telefone mutegereje nkasanga piyano ntangira kuyicuranga nanjye najyaga ncurangaho nubwo ntari ku rwego rwe arandenze cyane bihanitse Eh, ahita asohoka akiri kuri telefone atunguwe no kumva hari umuntu ucuranze aho ngaho nabyo ni bimwe mu bintu byagiye bituma twegerana kumva ko hari monde isi arimo hari undi muntu uretse kuba afite undi mwuga akorera abarizwamo ahubwo hari ibindi bintu bahuzamo duke duke rero impano ye we yivugira ko ayikomora ku mana ariko ni n'akaremano
Ah, ibyo ari byo byose mwaganiraga ah, nk'umuntu w'umuhanzi nibaza ko yari afite ah, imishinga myinshi yateganyaga kugeraho mu gihe cyiza hari nk'imishinga wa ruzi asize atarangije
imishinga kuko icyo nagiye menya nawe nawe bikoreye bijyanye n'ubuhanzi no kuganira mu buzima busanzwe byo hari indirimbo nyinshi nubwo duheruka kuvugana nk'uko twarahuye turavugana umwanya urambuye nabwo yari afite indirimbo nyinshi nyinshi ashaka gushyira hanze ariko akavuga ati muri iyi minsi icyapa mbaye mpugiye mu kuzamura ishuri rya muzika ry'abana ariko hari n'ibihangano byinshi ashaka gushyira hanze ariko akazitirwa n'ikintu kimwe yambwiraga ati uretse ko bitari no gucurangwa nka mbere ubu rero singisha gusohora byinshi icyarimwe nzajya nyuzamo akanya ngire iryo sohora ariko yari afite ibihangano byinshi yateguye atashyize hanze dore ko hari indirimbo yigeze gukora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane iva muri studio itarangiye nayo iri mu zo yateganyaga kuzuza noneho neza yitwa hatakanyira ubukozwemo iyo ni indirimbo ah, nabonye eh, washize ahagaragara yari ya- yateganyaga ku- kuzasohora vuba
iyo ndirimbo ubwo iyo nagaragaje imbere itarimo amajwi meza ariko niyo amajwi meza nabashije kuyibona noneho iyo ndirimbo tu- twayivuganye gato muri bibiri na cumi na kane tu- hari indirimbo twavuganye zindi twaraganiraga iyi ni imwe mu ndirimbo yari afite zari zikiye muri studio zikorwa ariko zitararangira gushyirwamo ibikoresho byose amajwi yari yararangiye kuyaririmba yari yararangije ariko atararangiza gushyiramo ibicurangisho byose nubwo ibiyobora ibindi byari birimo iyo ndirimbo haje kuba ibizazane yahuye nabyo bizwi n'abo- na bose bituma itarangira ariko ubwo njya kuvugana nayo ni imwe mu zateganyaga kurangiza noneho igasohoka yuzuye n'umuziki wose wuzuye ibicurangisho byose birimo ari nayo mpamvu ibarwa nka kimwe mu bihangano asize bitarangiye kuko yari ku rutonde ibindi ntabwo ndi bimuvugire kuko hari n'ibyo ntabashije kumenya amazina ariko yambaye ko ibihangano byinshi cyane ari gukora dore ko bimwe noneho yari asigaye afite n'uburyo yu- yakoze mini studio navuga studio itari nini cyane ihambaye ariko ibasha gukora umuziki uretse ko iyo yashaka gukora- gusohora indirimbo yegeraga abandi bahanga mu guhuza ibicurangisho n'amajwi byose bakabihuriza hamwe mu cyitwa mastering bakabimufashamo hari byinshi rero yari agifite gushyira ahagaragara ntabwo inganzo ye irangiranye n'ibyo dusanzwe tuzi afite Mm. Ah, wari uvuze ko ah, ubwo yateguraga iyo ndirimbo habayeho ah, ibizazane bya- byatumye iyo ndirimbo idasohoka nibaza ko ushaka kuvuga ko igihe yafu- ya- ya- yafatwaga agafungwa E- ese amaze gufungurwa kuri wowe nk'umuntu wari umuzi mbere hari icyo wabonye cyamuhindutseho cyahindutse kuri kizito
Eh, amaze kuva mu gihome nabwo twarahuye yampamagaye bukeye bwaho bw'umunsi yaviyeho ariko si bo twese duhura twaje guhura nyuma y'iminsi mikeya yarushijeho mbere yaracecetse ariko akiva noneho yarushijeho guceceka arushaho ni umutuzo yahoranaga ariko arushaho noneho kugenda n'amakenga menshi si ibanga kuva yavayo kugeza uyu munsi agendeye yahoranaga amakenga byumvikana ko iminsi yamaze hariya ishobora kuba mu buzima bwe ntibivuze ko na mbere yabaga adakenga ariko yarushijeho kuba umunyamakenga nicyo kintu nabonye cyiyongeyeho ikindi ni icy'uko mbere cyo kujya mu gihome yizeraga abantu n'ubu ngubu arizi yabizeraga ariko yagabanyijemo ukuntu ndibuka ibihe byinshi twagiye tuganira akivayo dore ko abanyamakuru benshi bahise bamushakisha ngo bavugane nawe bajyane nawe ibiganiro usohotse ute uriyumva ute urabona ute hanze aha urateganya iki ese ibi n'ibi n'ibi n'ibi nkurikije ubuzima nandimo hano hanze uko nabonaga ibintu byagenze ndi umwe mu yabajije mvuze ntyo kubera ko uko biri kose n'abandi yabajije atese ibibazo byinshi byo kuzanya amakuru ikintu nakwirinda kwinjiraho n'ikihe harimo kwirinda gusubiza ibibazo bijyanye n'indirimbo bashaka kugarukaho cyane iriya n'ubundi na n'ubu ikigarukaho mu makuru hirya no hino igisobanuro cy'urupfu nkaba umubwira nti iyi ndirimbo wirinde kuyivugaho cyane kuko hari imyumvire myinshi abantu bayifiteho ishobora kudasa neza hanze aha ariko uretse n'ibyo navugaga ko yasohotse hari ukuntu yagabanyije kwifungura kwizera benshi cyane kuko ndi umwe mu bo yabazaga n'ubu haya- hari ibyo ngifite yam- aho yagiye ambaza atese ko kana k'umunyamakuru runaka yifuza ko tuganira akambaza amagambo ye ati ni umuntu muzima cyangwa aragenzwa n'ikindi kubera ayo Ariko makenga kuko wavugaga bimeze, kubera kubera ayo makenga wavugaga yabaga afite amakenga yari afite kandi byo kuko hari abagiye kumubaza mu- agisohoka bagambiriye kumenya amakuru ariko hari na bamwe na bamwe bagendaga nabyita bahuruye hari abashara amakuru hari n'ababaga bahuruye ni ibyiciro bibiri byose byari birimo bivanze Mm. john williams intwari eh, ni umunyarwanda w'inshuti ya hafi cyane ya nyakwigendera kizito mihigo arimo aragerageza kudusobanurira uwo kizito mihigo yari we ariko no kuri telefoni hari abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira ibyo bakubaza bwana ntwari reka duhere kuri emmanuel wiriwe neza
iyalo uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe
yego ni ukuvuga ngo iki ntabwo ari ikibazo mfite benshi bitewe n'uko ni ibintu bitumvikana nkomeje kwihanganisha umuryango we ndetse n'abanyarwanda muri rusange bamukundaga tubuze intwari nyine nta kundi nyine tuzahurira mu ijuru murakoze urakoze emmanuel eh, kuri ibyo bitekerezo byawe reka dufate na isabel Ah, isabel ndibaza ko ah, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni Ah, bwana john williams ntwari ah, ku munsi w'ejo ah, nibwo kizito mihigo yashyinguwe hereye kuri paruwasi gaturika ya ndera hanyuma ajya gushyingurwa i rusororo Ah, nk'umuntu wabaye hafi nawe ah, i- uravuze uti cyahereye kuri paruwasi ya ndera ntabwo ariho cyahereye ahubwo niho cyakomereje umuryango wakiriye umubiri we bawuvanye ku kacyiru aho yari aruhukiye bawugeza mu rugo igikorwa noneho gisa n'aho gitangiriye cyatangira ngaho bakira umubiri we ariko bij- baj- mu rugo hariya mu busanza bwa kanombe niho abantu babanje kumusezeraho abantu benshi pe mu gitondo batangiye eh, bake bagenda bazamuka biyongera Mm.
batambuka bamunyuraho nda byari kuko eh, ku- byari biteye agahinda kubona umuhanzi nk'uyu umuntu ukomeye umuntu w'igitangaza w'umunyamahoro umuntu udakunzwe na benshi gusa kubera ijwi ahubwo kubera ko n'ibyo yavugaga ibyo yaririmbaga no mu buzima iyo yari afite niyo yifurizaga abandi urukundo yavugaga nirwo yari afite ntabwo byari ibintu byo kwiyorosa gusa Aho rero umuhango uza gukomereza kuri paruwasi ya ndera hari hariya mu kiliziya ya ndera hari abantu benshi noneho bisumbuyeho barenga n'ibihumbi bitandatu ukurikije abari bari mu kiliziya buzuye cyane batsindagiye abahagaze bahagaze amasaha arenga abiri imisi isomwa nta wicaye nta usohotse n'abandi bari bicaye benshi no hanze yewe mu mpande za kiliziya n'ubwo imvura yagwaga hari abantu bo- bari bagihari ari benshi ku buryo nabajije abantu baho nti iyi misa i- iyi kiliziya ijya misiga iba ikuzura itya banambwira ati oya nta na rimwe turabona iyi kiliziya yuzuye bigeze ahangaha urumva ko nawe yaherekejwe n'abantu benshi n'ubwo amakuru y'urucantege yaba yandikwaga ashaka kumugaragaza nk'umuntu wifatanya n'abada- n'aba- n'abafite ibiganza byanduye ni urugero bitewe na bimwe mu byandikwaga yaba amakuru yandi y'urucantege yavugaga byinshi kuri we ntibyabujije abantu kumwerekeza ku bwinshi kumuha icyo cyubahiro cya nyuma Mm. hanyuma nk'ubu rero tu- nk'u- hanyuma ku ku irimbi nubwo imvura yari yaguye haje icyondo cyinshi abantu basayagurika ariko ntibyababujije ko muri bwa bwinshi bwabo bakomerezayo kugeza gahunda zose zirangiye Mm. urakoze cyane ah, bwana ntwari reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika jimmy wiriwe neza
Mwiriwe, mwiriwe.
uri hehe
Bo, je ubu aka kanya ndi muri Kenya, Eh, ikibazo cyawe
ni ikibazo cyanjye nashaka kuvuga ku bijyanye na Kizito Mihigo.
Mm.
Kuko Kizito Mihigo yari umuhanzi uririmbira Abanyarwanda, twarahombye cyane gusa ikintu nashaka gushyikiriza nashaka ko ubutabera bwakora tukamenya icyamuhitanye hanyuma n'uwo mutumirwa akagira niba hari icyo yaba azi yazize cyane cyane asobanukiwe yatubwira tukamenya abanyarwanda ikintu yazize ko kizito twamukundaga cyane urakoze jimmy ah, mu gihugu cya kenya mu kanya bwana ntwari ndaza kumusaba niba hari icyo afite yabivugaho abivugeho Ah, reka dufate nta mwitende wiriwe uri hehe
ndi mu rwanda ahagana he
mu karere ka musanze ikibazo cyawe
njyewe iki nshaka kubaza Mm.
abo mu muryango we nyuma yo kubona urupfu rwa kizito mihigo ntabwo nabaza ngo babyakiriye gute kuko babyakiriye nabi ariko nyuma yaho barateganya gukora iki ba- barabona bimeze bite ni iki bavuga nyuma y'urupfu rwe Urako- urakoze mwitende Ah, bwana ntwari kuri ibyo bibazo bibiri Umva, alo, yego alo, alo, alo.
yego munsubize kuri telefone kuko ntabwo ndi kuri radiyo mwe kumvana mumaze munsubize urakoze cyane reka nsabe bwana ntwari ah, niba hafite icyo avuga kuri ibyo mwitende yarabajije ah, ese hari icyo umuryango wari wavuga Ah, dore ko mu nkuru twatambukije umubyeyi we eh, yasaga nk'uvuga ko ah, ya- ya- yamurekuye agasaba n'abandi kumurekura kugira ngo aruhukire mu mahoro bwana ntwari hari ibyi- ibindi byigeze bivugwaho bijyanye ah, no gukurikirana ibijyanye n'urupfu rwe cyangwa se niba hari ikindi cyavugiwe ah, muri iyo mihango yo kumuherekeza igisubizo ngiye gutanga mpereye kuri iki cya mwitende kubera ko avuze ko ari kuri telefone ashaka kuvaho ni icyo ngicyo rwose utanze nta kintu cyihariye umuryango watangaje uretse biriya by'uko ba- babyakiriye bariyakira ni inkuru y'agahinda ni inkuru y'akababaro ni igihombo gikomeye ku muryango ariko mu byatangajwe kugeza ubu kuko ibindi ntabyo baratangaza ni uko babyakira bakiyakira umubyeyi we rero ejo avuga ati ni agahinda kenshi ariko namurekuye no kuvuga ati nemeye ko byabaye ntacyo nabihinduraho n'abandi ni mumurekure ntabwo akavuze ati nimwiyakire nta kintu bigeze bavuga cyo kuvuga ngo hari ibyo barega cyangwa bakurikirana ibyo batangaje kuri bo bari- bariyakiriye ibindi bazateganya ubwo umuryango uzabyitangariza ku giti cyawo Ura- urakoze cyane kandi uwo ndibaza muri kenya Yego.
yari yambajije ngo ese hari icyo nzi yazuze ntabwo iki gisubizo ndi mu mwanya wo kugisubiza kuko ni ubutabera ni ndumva bazi ibyo gufungwa niba bazi ibyo gufungwa inzira z'ubutabera bafite uko bagenza ibyaha uko babishinja n'uko inkiko zica imanza ntabwo mfite ububasha bwo kuvuguruza inkiko Ura- urakoze cyane bwana ntwari reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika eugene wiriwe
Niriwe neza uri hehe
ndi i Kigali Eh, ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye njyewe mm, Kizito Mihigo namumenye undi niga muri segonderi ariko nkunda indirimbo ye yitwa Inuma kuko hari n'izindi ndirimbo nyinshi nagiye nkunda urebye Inuma yarandeze cyane urupfu rwe rwaradushenguye cyane ariko muri rusange twafashe nk'aho imana yamukunze kuturusha nta kundi ariko ikibazo abantu benshi benshi bibaza ese kuki abantu benshi bari gushidikanya ko koko yaba yarapfuye ese ni uko batizeye ko koko byabaye cyangwa nu- ni ikindi kintu bo batekereza cyabaye wenda bakaba batabyemera cyane
Urako- urakoze eugene Ah, reka twu- dufate na cyril wiriwe uri hehe cyril
ndi mu burasirazuba bw'u rwanda muri kayonza Eh, ikibazo cyawe
Eh, ni igitekerezo eh, umuvandimwe kitabirwa n'umuntu wari ukunzwe ku rwego we aha- aba- aba- ku rwego rutambutse ku buryo abantu benshi ari abantu bakuru ari abana ari urubyiruko usanga imitima yabo na n'ubu ngubu biracyababaye cyane kuko ni ibintu byabaye tutatekerezaga ni ibintu byagoye abantu benshi kubyakira kuko uwo wese uvuganye nawe iminsi yari ishize usanga buri wese afite ikibazo hari benshi babaye cyane n'ubakira ariko kuva n'umubyeyi we muri ya jambo yavuze ngo yaramurekuye nta kundi natwe nitumbekure ntitubyakire ni ibintu tugomba kwakira ariko ntabwo ari ibintu biba byoroshye gusa nkomeje gufata mu mugongo uwo ari we wese ubabaye kubera iki kubera urupfu rw'uriya muvandimwe kandi iteka ryose tuzahora tumusabira kandi turabye neza yuko imana yamwakiriye kuko ibikorwa bye byambanze nta- nta- ntabwo ntabwo ntabwo byari ku busa kabisa kuko ibyo yakoraga yakoraga ijoro kuko ubwitange bwe yagize imana izakomeze imwakire mu bayo mwibukire cyane mu ndirimbo yitwa indabajambo rwose niba mwifite aho ngaho muze uza kuba mwayiduha kuko n'indirimbo yagiye idufasha cyane ibyerekezo urakora cyubahiro yagaragarizaga umubyeyi bikira mariya azabashe kumwakira mu kabizi k'ijoro murakoze cyane urakoze cyane ah, sirila mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda Ah, bwana eh, john williams ah, ibibazo bya siriro ah, na eugene eugene asa nka- nk'uvuga ngo ah, ese kuki abantu basa nk'aho bashidikanya urupfu rwe hanyuma S- siriro nawe akagira ati eh, byagoye abantu kubyakira ese ah, kuba bashidikanya ni uko ba- byabagoye kubyakira
Eh, icyo kirimo here kuri siri wa kabiri uvuze eh, ibyo byo gushidikanya ndabivugaho rimwe yari yavuze ngo nyina wa jambo iriya ndirimbo indirimbo nziza cyane nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu rwanda ikibeho rikabonekera isi yose kugira ngo ibone amahoro ayo ni amagambo ari muri iyo ndirimbo ya kizito mihigo indirimbo nziza cyane ikundwa n'abanyakibeho ikundwa mu gihe mu gihe cyo kwibuka amabonekerwa cyabaga buri mu kwezi kwa cumi na kumwe mu kwezi kwa cya- buri mu- mbere y'uko umwaka usoza hari ibitero byabaga ikibazo iyo ndirimbo yifashishwa cyane ni indirimbo nziza rero kuba abantu ba- batarabashije kubyakira ni kenshi ni nako ni buri gihe umuntu iyo yumvise ko we umuvandimwe inshuti magara cyangwa undi muntu wa bugufi atakiriho ikintu cya mbere abanza kuvuga ni ntibishoboka yapfa se icyo rero cyabayeho ko abantu baratunguwe na n'ubu bamwe hari n'abakubwiraga ejo ati nemeye ko adahari ari uko mbonye umubiri we mu isanduku nawe ubundi numvaga ag- agihari biragora kumva ko wawe yagiye ngo ubyakire icyo aho ni ku kibazo cya sirire nawe ku kibazo cya jene wibazaga tese kuki abantu bakomeza gushidikanya ku rupfu rwe ubwo ni mu mpamvu zatangajwe eh, mu buzima ni uko kenshi umuntu ukunda ubuzima umuntu uharanira ubuzima umuntu wubaka ubuzima bigora kumva ko yakwiye abantu bi- benshi benshi cyane nubwo ntavuga ngo umubare w'abangahe kuri bangahe ntibabashije kubyakira ngo babyumve ko ari byo cyangwa at- ko ari byo singiye kuvuga ngo bakomeze bumve ko atari byo cyangwa noneho mbavugurize mbumvishe ko ari byo ahubwo njye ku magambo kizoga yitangaje ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa mbere ukwezi kumwe mbere y'uko atabaruka hari aho yanditse ku rukuta rwe rwa facebook yibaza ati ese koko ni inkuru yari yanditswe ku mukinyamakuru umuseke avuga ati ese koko umwana w'imyaka cumi n'ibiri yakwiyahura yakwiya ku buzima ate yabitekereza ate yongera ashyiraho no gushidikanya avuga ati no mu kinyamakuru igihe baherutse kwandika ko undi mwana w'imyaka icumi wiyahuye muri ayo magambo ye nk'umuntu utariyumvishaga ko hari impamvu n'imwe ku isi yumvaga atiyumvisha icyatera umuntu kwiyambura ubuzima noneho binakubitiyeho umwana muto nk'umuntu wakundaga ubuzima rero nk'umuntu wahaniraga ubuzima biragoye ko umuntu apfa kwemera ko yakwiya ku buzima izo mpungenge za jene azisanga urakoze cyane reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya amerika jean claude wiriwe jean claude uranyumva jean claude eh, ndibaza ko dushobora kuba uranyumva jean claude
ndakumva neza mwiriwe yego uri hehe
Eh, murakoze nitwangira imana jean claude ndi i kigali Hmm.
eh, mu rwanda ikibazo cyawe
ngewe ntabwo ari ikibazo ahubwo ndashaka kuvuga ku rupfu rw'umuvandimwe kizito mihigo mu by'ukuri koko byaratubabaje bikomeye cyane kubona umuntu nk'uriya rwose apfa agapfa mu buryo butunguranye abantu benshi batazi byumvikane ko ari agahinda gakomeye ariko nta kindi kintu twebwe nk'abantu twabikoraho gusa hari ikindi kintu numvise ejo mubaza umunyamakuru wanyu erike bagira ubusa mubaza muti ese hari abantu bo muri guverinoma cyangwa se mu butegetsi bagaragaye mu ishingurwa rya kizito mihigo gusa naje kumva ko nta bahagaragaye ibyo nabyo numva ni ikibazo kuba hataragaragaye abantu bo mu buyobozi numva ni ikindi kibazo ubwo ubwo rero urumva ko ari ikintu umuntu nacyo yakibaza nimba se ari ubwoba baba baragize kuhagera kuko uh, bya- nimba byaratewe na biriya bintu numvaga bamwe bamushinja
niba ariyo mpamvu yaba yaratumye batahagera mu ishingurwa rye simbizi ariko nanone nifuzaga ko uwo mu- umutumirwa na cya kitubwiraho nimba hari abo yigeze abona wenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ataba yarabonye ya- yaza kubitubwiraho nabyo murakoze U- urakoze cyane jean claude ah, nako john williams ntwari hari icyo wavuga kuri ibyo ah, jean claude yibaza ah, ku bijyanye n'uko nta bategetsi cyangwa se abayobozi bagaragaye mu mihango yo guherekeza umuhanzi kizito mihigo
abayobozi rwo- bo rwose nta bari bahari n'abandi bantu cyakora mu rwego rwa kiliziya aho hari hari uh, hari umugabo umwe padiri mukuru jean bosco padiri mukuru wa regina pacis hari n'abasinye misi misa yo kumuseraho hari umugabo umwe yavuze musenyeri sinibuka izina rye arongera avuga umunyamabanga w'ibiro bya papa mu rwanda ni umuzungu wari uhari ndetse nawe yari ari kwaritarira ari ku ruhimbi ni umwe mu bari babyitabiriye mu rwego rwa kiliziya byo byaritabiriwe bigaragara ko ari ku rwego navuga ruhambaye niba n'ibiro bya papa mu rwanda byari bihagarariwe ni bigaragaza ko kiliziya yahaye kumusezeraho agaciro naho mu bahanzi bo kuko abahanzi b'abanyarwanda habonetse bakeya abo nabonye n'amaso yanjye ni karasemable ni byumvore jean batiste ni mani martin wari unahari mu gitondo rwose hariya no mu busanza yari ahari undi ntaciye ariko abantu bavuga ko bamubonye na Aline gahongayire kugeza ubu abo bahanzi bane nibo bazwi bi- basezeye kuri kizito mihigo abandi kuba batarabonetse niba ari uguhugirana niba se ari ugutinya kwikanga ngo najyayo abantu bafite ibyo bari kumukekaho amababa nanjye bakabi- bakanshyira muri ako gatebo nabyo birashoboka ko bari bagira izo- izo mpungenge ariko nzi ko yakuhura na benshi ari benshi bashimaga inganzo ye n'ubuhanga bwe cyakora buri wese ku giti cye niwe wakwimenyera impamvu atabashije kuhagera ariko abo bandi bo barahageze Ah, bwana john williams ntwari guma kuri telefoni Ah, mu kanya gashize hari umwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika eugene uri mu gihugu cya kenya wari udusabye indirimbo y'umuhanzi kizito mihigo ah, yadusabye inuma avuga ko yamufashije ubwo yari mu mashuri ye hanyuma siriro nawe wadusabye nyina wa jambo turimo kugerageza kuyishaka nayo nituyibona turaza kuyicuranga mu kanya ariko john williams ntwari guma kuri telefoni mu kanya turagaruka dukomeza ikiganiro
inuma y'urukundo n'amahoro mu bantu inuma yo gusaba imbabazi no kuzitanga inuma y'ubushake bwo kwiyunga
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema turimo turaganira ku rupfu rw'umuhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo ah, rwabaye mu ntangiriro z'iki cyumweru turimo dusoza uyu muhanzi akaba yarashyinguwe ku munsi w'ejo i kigali mu rwanda kuri telefoni ndi kumwe na bwana john williams intwari uyu yari um- yari inshuti ya hafi cyane ya bwana nyakwigendera kizito kandi bakaba baraganiriye kuri byinshi cyane yaba ibijyanye n'ubuzima bwe cyangwa se ah, n'ibijyanye n'ubuhanzi bwe bwana ntwari ah, hari aba- hari- hari abakomeje kwibaza ah, kuva kizito arekuwe ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ah, hari abavuga ko sosiyete cyangwa se ah, kominote y'abahanzi itigeze imwakira neza ibyo nabyo bikashobora kuba ah, byaramuteje ah, kwigunga cyangwa se n'aya makenga nayo wavugaga ah, bikaba byarayongereye kuri wowe nk'umuntu mwaganiraga u- yigeze abikubwira ko sosiyete itigeze imwakira nk'uko yara- yamufataga mbere agisohoka nk'uko nabikubwiye twaganiriye mu minsi mike yamamagaye bukeye bw'umunsi ukurikira uwo yasohokeyeho Eh, tuza guhura haciye iminsi itatu tuganira uh, ubuzima bwo hanze uko bumeze nabo mbwira ubwo ubwaho yari ari mu gihome uko bumeze tuganiramo bisanzwe n'akari mu buzima busanzwe ariko ubwo twaherukana kuganira twaheruka kuganira bwa nyuma nk'uko nigeze kubikubwira ni mu kwezi kwa mbere nta byumweru bitatu birimo mbere y'uko ni nk'ibyumweru hafi bitatu n'igice mbere y'uko ibi bimubaho ubwo rero twaganiraga icyo yakimbwiyeho ambwira ko abona ubuzima bwa nyuma yo kuva mu gihome bwari bukomeye cyane butandukanye cyane n'ubwa mbere nigeze kuvuga mu kanya kashize ko n'ibihangano bye muri iyo mishinga yari afite y'ibihangano byinshi yari afite kuko ntigeze ahagarika guhanga yakomeje guhanga indirimbo nyinshi zaba iza ki- izo- iza kiliziya iz'imyemerere ijyanye na kiliziya ni izo benshi bita iz'imana ariko ni iza ni indirimbo zihimbaza ite kubaho no kubana ubumuntu urukundo n'ubupfura ibyo bintu indirimbo yarazifite nyinshi ariko kuba yavuga ati ntabwo zigikinwa si abahanzi gusa bamuhaye babaye nk'abajya hirya n'abanyamakuru ni uko ariko bigaterwa n'uko mu ikubitiro n'ubwo yasohotse nta ndirimbo ye n'imwe yigeze yemerwa gutambuka kuri radiyo y'igihugu ku bitangazamakuru bya leta iyo rero leta ari nayo iyoboye igihugu ibihangano by'umuntu bidatambukaho n'ubwo nta tegeko ryanditse cyangwa ibwiza ryanditse ribuza abandi kubicuranga hari ukuntu banyuzaho bagasa n'abibwiriza cyangwa bakagenza make amaradiyo hafi ya yose yari agicuranga ibihangano bye mu gihe cyo kwibuka ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo nyinshi zinogeye amatwi ariko uretse no kuba zinogeye amatwi zirimo n'ubutumwa bwimbitse bwomora imitima bukomeza buruhura kandi bufasha kwibuka no kunama ariko ntiziba zigitambuka ku bitangazamakuru binyuranye yewe n'ejo umunsi wo kumushyingura radiyo mariya niyo yonyine yiri- yi- yicuranze ku bwinshi indirimbo ze abandi ho wagira ngo nta cyabaye ahandi zanyuze ni kuri radiyo ijwi rya amerika ndi kuvugiraho none rero kuba abantu baravuze baribazaga bati ese ko radiyo zitamucuranga ese ko bigaragara ko atarezwa neza nigeze no kubyandikaho rimwe kuri watsa kuri twica nibaza ntese yahaye imbabazi zuzuye cyangwa n'iz'igice ibyo si byo ndi bugaruke ntinda ariko nibazaga kuki ahabwa imbabazi zishyitse zuzuye ariko hakaba abandi bakumira ibihangano bye nk'aho byo hari akandi kato bisabiwe cyangwa hari undi mugabo bifite ako kato katagaragaraga mu buryo bweruye bufite aho bwanditse niko kateye benshi gusa na bamwe bigenza ariko we ntacyo bamushinja ku giti cye ahubwo ari ukwanga kwiteranya
urakoze cyane ah, bwana john williams intwari kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika jean batiste wiriwe neza
Ngiriwe mwiriwe uri hehe
ndi kigali ndishumbusha jean batiste Mm, ikibazo cyawe
ntangiye gushimira uwo mutumirwa ariko hari ikibazo ngira ngo mubaze nk'ibyo bihangano n'ubundi ko wumva ari umuntu baganiraga cyane nta hantu yaza yabikorera ubuvugizi ku buryo byazajya bitangazwa nko mu- nko muri ziriya radiyo z'amahanga
U- urakoze jean batiste hari icyo ubivugaho ibyo john williams intwari ubu ibihangano bye biri mu maboko ya kmt n'umuryango we kmt kizungu for peace ni umuryango yashinze hakaba n'umuryango we w'amaraso ubu nibo bagifite uburenganzira ku bihangano bye abandi bo ku ruhande icyo umuntu yamenya cyangwa yavuga niyo bwaba ubujyanama cyangwa igitekerezo yatanga mbere na mbere ibihangano bye biri mu maboko y'umuryango nibo ibyo bafite bisanganywe bashobora kuzagira icyo bamenya cyangwa bagena igihe haba igikenewe kubikorwaho ariko ibitarasohotse baba bafite cyangwa bazi ndakeka ko ari bo ba nyuma ba- kugeza ubu babifite ijambo rya nyuma
urakoze cyane bwana ntwari reka dufate na claude wiriwe uri hehe
Eh, ndi kigali mu rwanda Ah, ikibazo cyawe
Hmm?
ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye ndashaka mushyire muri nimero ya gurupe ya watsapu
Ura- ura- urakoze cyane ah, ubwo turaza gusaba ababishinzwe baze kugushyiraho kugira ngo ujye ukurikira amakuru yacu ndagushimiye claude
Eh, murakoze cyane hanyuma ah, bwana john williams eh, nanone ndagusaba utwihanganire gato hari undi mukunzi w'ijwi rya amerika seril wari wadusabye indirimbo nyina wa jambo Ah, iyo ndirimbo mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bayifite reka tuyicurange hanyuma mu kanya tugaruke tujya no ku musozo w'ikiganiro muri sanga cya none
nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu rwanda ikibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro nyina wa jambo uri izuba ryarasiye mu rwanda ikibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro uru rugendo dukora mu isi imana igenda irudufashamo kugeza ubwo yatwihereye yezu ngo atubere icyitegererezo ngo atubere jambo rya rurema nyina wa jambo uri izuba yarasiye mu rwanda ikibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro nyina wa jambo uri izuba yarasiye mu rwanda ikibeho bikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro izuba ryarasiye iwacu ikibeho ni naryo ryarasiye nazareti ibishashi by'urumuri ritanga nibikwire mu banyarwanda nibikwire muri isirayeli nyina wa jambo uri izuba yarasiye mu rwanda ikibeho bikabonesha
iyo ni indirimbo nyina wa jambo ya- y'umuhanzi nyakwigendera kizito mihigo ni indirimbo twari twasabwe na siril wifuzaga ko tuyicuranga kuko yavugaga ko yamuremaga umutima john williams ntwari niwe mutumirwa wacu uyu yabaye inshuti ya hafi cyane na bwana kizito mihigo niwe watuganirizaga ku buzima bwa kizito uko babanye n'uko azamwibuka Ah, john williams ntwari ah, mu bijyanye n'uko uzibuka kizito mihigo wari inshuti yawe ah, ni gute wifuza kuzamwibuka
Eh, okay, icyo ndaje ngisubiza ariko nkundira nsubiza akantu gatoya nubwo katakongezwa n'umuntu unyandikiye kuri watsapu yanjye avuga ati yaguze umurongo wa voa Mm.
atari ko ngo kuki utari kuvuga ko iriya ndirimbo bavuga yateje ibibazo nawe uri umwe mu bamuteye kuyandika reka ngasubize nubwo ntabyinjiramo cyane yego iriya ndirimbo igisobanuro cy'urupfu ntabwo ndi umwe mu ba ni umuhanga ufite ubuhanga wanditse bwo kwandikira ma- si ndi umwe mu bamuteye kuyandika cyakora icyo nemera cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu nagiranye ikiganiro mu kwezi kwa cumi na biri na bbc mu kiganiro mbonivano aho namaze iminota irenga cumi na mvuga ku ngingo ya ndi umunyarwanda nyivugaho mu buryo burambuye ntanga n'ingero mvuga ko iramutse idahari icyitegererezo ishobora kugira umusaruro utari mwiza nk'uwitezwe ahubwo ukaba na mubi bitewe n'uko umuntu yaba yayifashe icyo gihe yaje kumpamagara arambwira ati ikiganiro watanze naracyumvise uvuga ibintu bikomeye ati ese ntabwo wari ufite ndavuga nti kubera ko navugaga ibintu byubaka ntabwo nari mfite ati rero ati nanjye numva nakora indirimbo kariya kantu hagashyiramo mfite indirimbo yo gukora ku guhuza abanyarwanda b'ingeri zose bakiyunga ariko akantu kandi umunyarwanda kiriya kintu bavuze ngo umuntu abanze abe umuntu cyangwa se umuntu abanze abe muzima ku giti cye abone kuba undi wese ibindi byakwikora ndumva ari akantu k'ingenzi ati ako ngako ndakagu- ndakagukopeye nuko yambwiye simvuze ngo ni njye watumye ashyiramo icyo gika cyangwa iki ubwo byarahurizanye Mm, urakoze ariko gutanga ibyo bisobanuro ni Mm.
cya kintu cyo kuvuga ngo umuntu abanza w'umuntu ibindi bizikora icyo navuga rero kumwibuka ni njye ntabwo nabura kumwibuka nk'umuntu w'ingenzi w'ingirakamaro wabaye ingirakamaro mu buzima bwe bwa gihanzi watanze inama zikwiriye kandi zubaka kandi zikenewe rero nzaba nibuka ko umusanzu we mu buhanzi wubaka ndetse ibihangano bye nkifuza ko bizakomeza kugira abantu um- kubarema nk'umutima wa kimuntu nk'uko nabivuze uvuze ko tugana ku musozo ubwenge ubuhanga ubuhanzi ubupfura amahoro ubumuntu nibyo bintu nzahora mwibukaho igihe cyose nzibuka umuhanzi kizito mihigo john williams eh, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro hari ijambo rya nyuma wifuga- wifuza kugeza ku bumva radiyo ijwi ry'amerika hanyuma tugasoza ikiganiro abantu bose ko umuntu ukunda kizatumye gukunda ibihangano bye atabikundira gusa kumva umuziki mwiza amajwi meza ubusizi burimo ahubwo ruriya rukundo n'amahoro yaririmbye n'ubumuntu twese twabiharanira mu mitima yacu imbere yacu buri wese ku giti cye kuko ubigize ku giti cyawe ubiha n'abandi icya kabiri ni ugukomeza kwihanganisha umuryango we mbere na mbere umubyeyi we abavandimwe be n'abandi ba bugufi cyane bafitanye isano y'umubiri inshuti ze zose kuzihanganisha ni imfura itashye kare ni umuntu w'ingenzi wagiye agikenewe agikumbuwe tukiyakira ariko nkomeje kwihanganisha john williams eh, intwari eh, wabaye inshuti ya kizito mihigo eh, umuntu wari umwegereye bya hafi cyane nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya waduhaye kugira ngo udusobanurire uwo kizito ari we eh, uko wari umuzi n'icyo abamukundaga bakwiye kumwibukiraho ndagushimiye cyane ku bw'ako kanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika wakoze cyane
murakoze cyane nawe edi rwema nshimire patrick mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeyeho wegeranyije iki kiganiro ndetse namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mwakigizemo uruhare muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbasigire indirimbo uzaba intwari y'umuhanzi kizito mihigo
igikanu cy'imbaga umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwakamanzi iminkwa y'amashyengo kahore
mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kibena
kibondo ngiyi impano iruta izindi igihugu cyacu imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasire uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze idukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami uruta abandi yaduterekeye ku ruhimbi
ese natwe u rwanda ngeze iyi mpano irenze kuririmba kuba turukesha ari we muhanzi umuhanzi mukuru ni mwana mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u rwanda niyo mpamvu ugiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wusa ikivi kibena
mwana wanjye aho uzajya uba uri hose ujye wibuka ko nawe uhamagariwe kuba intwari ubutwari twese buratureba ntibikiri iby'abayobozi b'igihugu bonyine cyangwa ingabo zikirinda nawe muganga b'intwaro uvura abantu mwarimu nawe urera uzirikana cyane ko ari wowe mushumba w'intwari z'urwejo
niba uri umuhanzi w'indirimbo izakubera inzira y'ubutwari niba uri umukinnyi w'umupira izakubera inzira y'ubutwari wowe mworozi nawe muhinzi izakubera inzira y'ubutwari wowe usudira nawe mukanishi izakubera inzira y'ubutwari padiri furere n'umubikira izakubera inzira y'ubutwari pasitoro porofete na shehe izakubera inzira y'ubutwari
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho